Good evening, my people. Welcome to another edition of our Tori Tori News coming to you from the cables of Campus Radar Station Radio. Nasina boy Lagoke Bankeli Mutolib, aka Bama, where they give you all the bedu bedu all the Tori Tori where the shell of inside the Bodo Naija, go enter inside Funabu, inside the land of Alabata. You know, as we run now, now we go, go through the cocoa of the bedu before we move to the original story for today's evening. The first cocoa with the my front kafata this evening na yan say the federal house of representatives don dey para o dem say dem go dey forced to invite president buhari if the gmd of Nigerian national petroleum corporation nnpc fail to show up The second cocoa. na yan say again reps don't ask buhari to declare emergency on security federal government don't suspend the managing director of the nigerian port authority Hadiza Balam Usman. Also, Oshodi Market Fire. Firefighters battle to Cairo, battle for Cairo to quench fire for the Lagos market. On top our sport story for today's evening. You know the news again say Arsenal no go play European football for the first time in almost 25 years after dem play 0-0 draw with Villarreal for Emirates Stadium last night. We'll come back after our short commercial break. Welcome back, my people. The Federal House of Representative Committee on Petroleum don yarn say dem go dey forced to invite President Muhammadu Buhari if the group managing director of the Nigerian National Petroleum Corporation NNPC Mili Kyari continue to dey shun their summon. The committee further tok say as per say Buhari be the Minister of Petroleum Resources. I'm going go take responsibility for the gmd don't show up for house chairman of the committee musa sakin ada na issued the threat in abuja on thursday at one investigative hearing on the recent revocation of four oil mining licenses The second story na they talk about the insecurity matter with the sub for inside obodo Nigeria. di house of representatives don yarn for di second time within two weeks say make president muhammadu buhari declare a state of emergency in nigeria if you no forget say di house don yarn dis mata afta dem finish one executive closed door meeting last week tuesday wey be say di meeting last for about three hours di house don yarn di same again afta dia plenary session on thursday say make federal government declare state of emergency and security issue nationwide The House further talks say make federal government organize the security architecture so as to fast track the creation of state police. In other news again, say President Muhammadu Buhari don suspend the managing director of the Nigerian Port Authority, Adiza Bala Usman. The tori be say there be one panel of inquiry wey be say na im they look into the matter wey prompt the suspension of the MPA. The panel go begin its full work on Monday. However, we never sabi wetin necessitate di suspension of di npa boss wey be say na january of dis year buhari appoint her oshodi fire market firefighters battle to quench fire wey burn for cairo market for oshodi lagos yesterday night di lagos state emergency management agency later say dem finally put out di fire and nobody die for di incident but fire burn plenty goods for inside di market On top of our sports news, it no be news again say Arsenal no go play European football for the first time in almost 25 years after dem play a 0-0 draw with Villarreal for Emirates Stadium in last night Europa League match. Europa League match. Arsenal play 0-0 draw with Villarreal for Emirates Stadium to make sure dem no go qualify for Europe next season competition. Arsenal need just one goal to qualify, but as the match turned out, now Arsenal they find goal, but Villarreal they press Sute them get seven shots on target, while Arsenal manage only one shot on target. For the other Europa League matches which held yesterday night, Roma beat United 3-2, although United still qualify with 8-5 aggregate. As it be now, now United and Villarreal go play the Europa League final. There, Shana here. We're going to our Tori Tori news for today's evening. To enjoy more of our fantastic program, you fit follow us on top our social media handles. You fit follow, you follow us on Facebook at Campus Radio Funab, on Instagram at Campus Radio underscore Funab, on Twitter at Campus underscore Radio. Now see now boy Olagoke Bankole Mutsadle. Have a nice day.